radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuza kandi baha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi n'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ukomeje kwigarurira imijyi mu burasirazuba bw'icyo gihugu nyuma ya kanyabayonga abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bafashe kirumba muri nigeria abantu bagera kuri cumi n'umunani bishwe abandi mirongo itatu barakomereka cumi n'icyenda muri bo bakomeretse bikabije baguye mu bitero by'inkurikirane byakozwe n'abiyahuzi bashobora kuba ari abagore mu bufaransa abaturage bazindukiye mu matora y'abadepite magana atanu mirongo irindwi na barindwi bagize inteko nshinga amategeko amakuru tuyaherekuye hirya no hino ku isi mu bufaransa abaturage bazindukiye mu matora y'abadepite mu nteko nshingamategeko abiyandikishije bifuza gutora ni miliyoni mirongo ine n'icyenda n'ibihumbi magana atanu bagomba gutora abadepite magana atanu mirongo irindwi na barindwi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ku gicamunsi ko hari hamaze gutora abagera kuri makumyabiri na batanu n'ibice cyenda ku ijana by'abiyandikishije ibiro ntaramakuru associated press biravuga ko aya matora ashobora gutuma leta y'ubufaransa iyoborwa ku nshuro ya mbere kuva intambara kabiri yarangira n'abavuga ko bashyira imbere inyungu z'ubufaransa n'abagituye ibyavuye mu matora biratangira gutangazwa isa mbiri ku isaha yo mu rwanda no mu burundi muri sudani umutwe wa rsf watangaje ko wigaruriye umujyi wa singa umurwa mukuru wa leta ya sinar iri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa sudani ikoresheje urubuga rwayo rwa xrsf yavuze ko yabuhuje diviziyo ya cumi na karindwi y'imbanziriza gutabara umunyamakuru wa al jazira uri khartoum mu murwa mukuru yavuze ko ingabo za sudani zitabeshyuje ayo makuru ahubwo zivuga ko imirwano ikomeje kuhabera muri nigeria abantu bagera kuri cumi n'umunani bishwe abandi mirongo itatu barakomereka cumi n'icyenda muri bo bakomeretse bikabije baguye mu bitero by'inkurikirane byakozwe n'abiyahuzi bashobora kuba ari abagore bari biziritseho ibisasu baturikije nabo birabahitana barikindo sayidu umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri leta ya bohunu yabwiye ibiro ntaramakuru associated press ko umwiyahuzi wa mbere yiturikirije ahaberaga imihango y'ubukwe uwa kabiri akiturikiriza ku bitaro bikuru uwa gatatu yaturikirije kabutindi yari afite ahaberaga umuhango wo gushyingura yambaye nk'uwatabaye abana n'abagore batwite bari bahitanywe n'abo bagizi ba nabi kuri iki cyumweru ingabo za isirayeli n'abarwanyi b'umutwe wa hamas barwaniye muri disitirigiti ya shujaiya mu mujyi wa gaza abanyapalestina ibihumbi n'ibihumbi bahunze ako karere aho ingabo za isirayeli zavuze ko zarwanye n'umutwe wa hamas hamwe n'uwa jihad islamike barwanira hejuru no munsi y'ubutaka igisirikare cya isirayeli cyabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko masaha makumyabiri n'ane yashize bishe abarwanyi benshi kandi hakagabwa ibitero ku buvumo bihishamo hakanabikwamo intwaro aya makuru mushobora kuyasanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no kuri youtube instagram na facebook kuri vewa radiyo yacu kuri iki cyumweru ingabo z'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zinje mu mujyi wa kirumba uri mu majyepfo ya teritwari ya rubero umwe mu bayobozi b'iyo teritwari utashatse kwivuga izina yabwiye ibiro ntaramakuru by'ubufaransa afp ko igice kinini cy'uwo mujyi w'abaturage ibihumbi ijana na makumyabiri kigenzurwa n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu kuva kuri wa gatandatu nimugoroba umutwe kandi wa m makumyabiri na gatatu gatatu uravuga ko wigaruriye umujyi wa Kanyabayonga mu ntara Kivu ya ruguru Edi Rwema.
Aya makuru yemejwe n'umwe mu bayobozi muri ako gace wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP. Uwo yavuze ko Kanyabayonga iri mu maboko ya M makumyabiri na gatatu guhera ku mugoroba kuri uyu wa gatanu kanyabayonga iherereye mu birometero hafi ijana na mirongo itanu uvuye igoma umurwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru uyu mujyi ni nawo unyurwamo n'abakora ingendo zigana mu mijyi ya butembo na beni usanzwe utuwe n'abaturage barenga ibihumbi mirongo itandatu ubarizwa muri teritwari ya rubero iyi teritwari ibaye iya kane mu ntara ya kivu ya ruguru izi nyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ubu zifitemo ibirindiro nyuma ya rucuru nyiragongo na masisi umwe mu baturage wavuganye na afp yavuze ko mu nama bakoreshejwe n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu barimo umuvugizi wa gisirikare wiringoma babasabye gutekana bakaguma mu ngo zabo hagati aho umuyobozi w'ingabo za leta muri teritwari ya rubero koloneli ale kiwewa yatangaje ko abantu bakomeje guhunga mu duce twa miriki kirumba na ruwofu berekeza mu majyaruguru ya kanyabayonga ubutegetsi bw'ingabo za leta ntiburemeza amakuru y'uko batakigenzura kanyabayonga urakoze edi rwema kuri iki cyumweru umukandida wa fpr inkotanyi perezida paul kagame yiyamamarije mu karere ka karongi mu murenge wa rubengera perezida paul kagame akaba yarihanangirije abo yise abaturanyi bashaka gutera u rwanda ko ntawe icyo gihugu kizasaba uburenganzira bwo kwicungira umutekano ibi perezida kagame akaba yarabitangarije i nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu w'u rwanda yaburiye ko abashaka gutera igihugu bazabasanga aho bari akaba ari naho izo ntambara zirwanirwa temistokle mutijima mu ijambo yagejeje ku mbaga y'abaturage babarirwa mu bihumbi magana bari bakoraniye ku kibuga cy'umupira cya Kagano ho mu karere ka Nyamasheke Perezida Kagame yashimiye abatuye ako karere uko bitwaye bicungira umutekano mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aha perezida kagame yakomozaga ku bitero inyeshyamba za frn zagabye mu turere dukora ku ishyamba rya nyungwe kuva mu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turimo n'aka ka nyamasheke usibye guturira ishyamba bashakaga gukoresha bari banababeshye ngo muri nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana n'ubutegetsi buriho bashaka guhindura ibintu ubu ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi nibyo nibyo ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga uko byagenze ni bake muri bo bazabara inkuru kandi nuko basanze baribeshye mwese abanyamasheke muri abanyarwanda nk'abandi banyarwanda muri mu nzira imwe yo kubaka umutekano w'u rwanda ibitero by'inyeshyamba za frn hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani na bibiri na makumyabiri na rimwe byibasiye ahanini imirenge ikora ku ishyamba rya nyungwe mu turere twa nyamasheke na rusizi two mu ntara y'uburengerazuba ndetse n'iyo mu turere twa nyaruguru na nyamagabe two mu ntara y'amajyepfo kugeza ubu ariko hashize imyaka irenga itatu ntaho ibitero by'izo nyeshyamba byongeye kumvikana ndetse abantu barenga makumyabiri bashinjwaga kuba abayobozi n'abarwanyi b'uwo mutwe barafashwe bacirwa imanza n'ubutabera bw'u rwanda nyuma baza kurekurwa ku mbabazi za perezida kagame naho biri uko ariko perezida kagame aha inyamasheke yavuze ko ibibazo bitarangiye na n'ubu hari ibihugu bituranyi bikigambirira kuzahirika ubutegetsi bwe bibinyujije mu baburwanya n'ubu biracyariho abandi bari hakurya ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba ari icyo mu majyepfo bavuga ko bose bashaka gutera u rwanda abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho ko bashaka gufasha abo barambiwe ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo bafite ibikoresho bashobora kohereza mu rwanda noneho b'abanyarwanda bagaheraho bahindura ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba umukuru w'u rwanda akaburira abo bashaka gutera igihugu ayoboye ko izo ntambara zizarwanirwa iwabo ariko narababwiye ngo u rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize oya tuzabasanga aho igihugu ari kinini kandi si bo imana yahaye amahirwe yo kuba banini rero ubuto bwacu turaburinda noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo abo rero bahiga gutera u rwanda cyangwa babikoze nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make nubwo ntaho perezida kagame yatomoye izina ry'igihugu runaka mu ijambo rye imvugo y'amarenga n'amerekezo yakoresheje avuga ku bihugu bituranyi aratunga agatoki ibihugu by'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ubu bidacana uwaka n'u rwanda perezida kagame atangaje ibi mu gihe hari umwuka w'ubushyamirane no guterana amagambo hagati y'abategetsi b'u rwanda n'aba repubulika ya demokarasi ya kongo barapfa intambara z'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu ukomeje kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa kongo kongo ishinja u rwanda gufasha izo nyeshyamba izihe ntwaro n'ibindi bikoresho ndetse no kohereza abasirikare barwo kurwana ku ruhande rwazo ibyo ariko u rwanda rurabihakana ahubwo rugashinja kongo gufasha inyeshyamba za fdrr zirurwanya ni mu gihe uburundi nabwo bushinja u rwanda gufasha umutwe wa redi tabara uburwanya ibyabaye imbarutso yo kongera gufunga imipaka ihuza ibyo bihugu byombi mu ntangiriro z'uyu mwaka uretse perezida kagame n'ishyaka fpr inkotanyi biyamamarije ahikanano ya nyamasheke kandida perezida frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda kuri uyu wa gatandatu yiyamamarije ikabayaho mu karere ka ngororero mu burengerazuba bw'u rwanda ni mu gihe philippe mpayimana umukandida wigenga we yiyamamarije mu turere twa kamonyi na ruhango mu majyepfo y'u rwanda urakoze temistokle mutijima mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa iby'indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso sikosel ikunze kwibasira umubare munini w'abantu muri afurika muganga hajar mamani nasi umunyanigeriya w'inzobere mu buzima rusange aradusobanurira intambwe yatewe ndetse n'imbogamizi zikiri mu rugamba rwo kurwanya iyo ndwara yibasira insoro zitukura z'amaraso ikindi umwe mu barwaye iyo ndwara aradusangiza inkuru y'uburyo abana nayo ikindi turaza kureba icyo ururimi rwawe rushobora kugucurira mu buzima bwawe izi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho ku buryo burambuye muri ikiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndeba Eugenia Mukankusi bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango iyi ndwara irangwa n'imiterere idasanzwe y'insoro zitukura z'amaraso ikaba ishobora gutera ubuke bw'amaraso mu mubiri ububabare bukabije ubundi burwayi ndetse no kwangirika kw'ingingo z'umubiri iyi ndwara ifunga imiyoboro ikabangamira ugutembera kw'amaraso ari nabyo biganisha ku kubabara bikabije ikigereranyo cyo ku rwego rw'isi cyerekana ko abantu bakomoka muri afurika mu burasirazuba bwo hagati muri aziya y'amajyepfo bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'iyi ndwara kurusha abandi abagera kuri makumyabiri na batanu ku ijana mu bantu bo muri afurika y'uburengerazuba n'iyo hagati bifitemo utunyangingo sano twabo ibimenyetso byo kuba barwara indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso duhereye muri uganda aha ni aho indwara y'insoro zitukura z'amaraso hari imbogamizi ikomeye mu bice by'icyaro aho abantu batarayisobanukirwa nk'uko bitangazwa n'inzobere muri kamwe mu duce twibasiwe cyane na sikorsel mu burasirazuba bwa uganda umugore ukiri muto ubana n'iyi ndwara arimo kongera umuhate mu kwigisha no kugira inama abaturage ku byerekeye iyi ndwara yibasira amaraso barbara naburo amara igihe ku bitaro bikuru bya mbare mu burasirazuba bwa uganda abaganira n'abarwaza ndetse n'abarwayi cyane cyane abana bihutishirijwe kuri ibi bitaro ngo bavurwe nyuma yo gufatwa n'indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso yitwa sikosel nk'umuntu nawe ubwe warwaye sikosel naburo asobanukiwe neza ibyo aba bantu barimo gucamo ffe bantwala ng'ekintu ekikulu nti nange nsobola kola ki kusoma oba bigeraga bambona nk'umuntu w'ingirakamaro mbese nk'uzakura cyangwa se ukwiye gushyirwa mu ishuri kuko bajyaga babwira mama ngo abana bameze nkanjye ntabwo bakura ntitwakwiga yewe ntidushobora no kubyara rero nk'umwana mama yanyitayeho ndetse ngize imyaka cumi n'ibiri yajyaga ntegera tagisi imvana mu cyaro cy'iwacu akanyibutsa kujya kwa muganga no kunywa imiti muganga yabaga yanyandikiye
nyina umubyara agatanambuya yibuka uburyo umutwe ndetse n'amaguru n'amaboko by'umukobwa we byatangiye kubyimba amaze ibyumweru bibiri avutse By the way, you have to work so hard. All the time, you have to look at her. First of all, you must know that he, she's blood. There is, the- I think, how can go Akauka. They change bloods. After that, you see the child swearing, swearing. And he feel everywhere pain. And he can cry all the time. And that what I saw that time. All the time I have been in the hospital.
nyina wa naburo avuga ko batewe ishema n'abuzukuru batatu umukobwa we yibarutse ndetse n'umurimo akora nk'umujyanama abishishikarijwe n'abayobozi b'ibitaro naburo yinjiye mu itsinda ry'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi mu rwego rwo gukora ubukangurambaga n'ubuvugizi ku gusuzumisha abana indwara ya sikoseri hakiri kare muganga juliana beso ni umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bw'abana akaba n'umushakashatsi ku ndwara ya sikoseri On average, most of these children will start uh, falling sick between the ages of six to eight months. So by the time the child ugereranyije benshi reaches muri aba bana let's say batangira 10 kurwara years, bagize amezi ari the hagati child y'atandatu will have n'umunani been admitted umwana rero several yajya kugera ku times myaka nk'icumi if amaze we do kujya mu not bitaro inshuro give nyinshi uh, some mu of gihe these tutamuhaye imwe muri iyi preventive miti yo uh, kumurinda drugs.
kuri byambare bita ku barwayi babarirwa mu magana baza kuhafatira imiti baturutse mu byaro bibikikije benshi muri bo bahabwa umuti wa hydroxuria ugabanya ibihe by'uburibwe bukabije n'izindi ngorane Before he was two years back, mbere y'uko yuzuza imyaka ibiri yararwaraga ariko ntitumenye indwara arwaye twayimenyeye ituturu ubwo yari afite imyaka ibiri hanyuma kuva ubwo dutangira urugamba rwo kumwitaho kugeza n'ubu umwe mu barwayi muganga beso yitaho ni elungati john ku myaka makumyabiri n'itatu ukigaragara nk'umwana kubera igwingira mu mikurire Previously, like maybe five years from now, uh, families would have navuga ko ari umuti w'agatangaza w'agatangaza kubera ko wahinduye uburyo twita ku bana barwaye sikoseri twari twarashobewe ugakurikirana umwana hanyuma yagera ku myaka nka cumi n'ibiri agatangira kujya arwaragurika cyane ku buryo nawe ubwawe watangiraga kubabara rero iryo hungabana ryose ubu hydroxyurea yarivanyeho yorohereza rwose ubuzima bw'aba barwayi indwara ya sikoseri ishobora kugwingiza imikurire mu gihagararo yiganje mu turere dukunze kwibasirwa na malariya cyane cyane muri afurika no mu buhinde ishami rya loni ryita ku buzima oms rigereranya ko indwara ya sikoseri muri bimwe mu bice bya uganda ihiganje ku kigero kiri hejuru kugera ku ijanisha rya mirongo ine na gatanu ku ijana
mu gushaka gusobanukirwa byinshi ku ndwara y'insoro zitukura z'amaraso twaganiriye na muganga hajare maman nasir inzobere mu buzima rusange ya buja muri nigeria ibi nibyo avuga ku bwiganze n'imicungire y'iyi ndwara muri afurika
Sickle cell disease is um, an inherited blood disorder where there is a defect in the hemoglobin. First of all, um, oxygen is needed for our body to function properly. And a hemoglobin is.
cycle cell ni indwara y'amaraso y'uruhererekane mu miryango aho haba hari inenge mu nyubakamubiri ya hemoglobin mbere na mbere umwuka mwiza wa oxygene uba ukeneye kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora neza hemoglobine rero niyo modoka itwara iyo oxygene mu mubiri iyo hari iyo nenge muri hemoglobine ituma umwuka wa oxygene utagera hose mu mubiri ibyo bigatera umubiri kugira ibibazo mbere na mbere rero iyi hemoglobine niyo ituma amaraso agira umumaro mu mubiri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara niyo ifite umugogoro munini w'indwara ya psychocell ku mugabane wa afurika kandi nigeria niyo ifite umubare munini w'abarwayi b'iyi ndwara ku isi hose aho buri mwaka abana bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo itanu na magana abiri bavukana indwara ya psychocell icyo ibyo bivuze ku mubiri ni uko insoro z'amaraso ubusanzwe insoro zitukura z'amaraso zikoze nk'uruziga kandi zirorohereye ku buryo amaraso abasha gutembera mu mubiri nta nkomyi agakora umurimo wayo ariko ku ndwara ya psychocell ikibaho ni uko insoro z'amaraso zigenda zigakomera zikamatira aho kugira ngo zigumane ya shusho y'uruziga isanzwe y'insoro zitukura z'amaraso ziriheta zigafata ishusho y'umuhoro cyangwa se iy'igisate cy'ukwezi ari naho havuye inyito ya psychocell disease bitewe n'iyo shusho rero insoro z'amaraso zimeneka byoroshye ubusanzwe uburame bw'urusoro rutukura rw'amaraso ruzima ni iminsi ijana na makumyabiri ruri mu mubiri ariko ku rwamaze gufatwa n'indwara ya psychocell rumara hagati y'iminsi cumi na makumyabiri izo nsoro zarwaye rero zishwanyagurika byoroshye zigafunga imitsi y'amaraso ibitera ibibazo byinshi mu mubiri nk'iyangirika ry'ingingo zo mu mubiri ingingo zikunze kugerwaho n'izo ngaruka ni umwijima impyiko urwagashya ndetse rimwe na rimwe n'amaso uburyo bw'imivurire buratandukanye ubusanzwe ni ukugabanya uburibwe nk'uko nabivuze mbere abayirwaye baca mu buribwe bukabije kugabanya uburibwe rero nicyo kibanza kuri ubu hari ubuvuzi bwa burundu ndetse ni nabwo rukumbi bubasha gukiza birambye indwara ya psychocell ubwo nabwo nibyo abantu bazi nko guterwamo umusokoro ubundi buvuzi bwose bwo kugabanya uburibwe ibyantibiyotike inkingo kongererwa amaraso ibyo byose biri mu buryo bwo kuvura indwara ya psychocell kandi buraboneka ariko ikigoranye cyane ni ubu bwo guhindurirwa umusokoro kubera ko burahenze cyane kandi busaba ubumenyi buhambaye n'ibikorwa remezo bifatika ibikorwa remezo biboneye bigomba gushyirwaho ku buryo niyo haba hari urwaye ashobora guhita avurwa inyigisho n'ubukangurambaga nabyo bikeneye kongerwamo ingufu kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa n'iyi ndwara ari nako bashishikarizwa kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze
mariyama endimi ni umubyeyi w'umunyanijeriya-kazi ubarizwa mu bwongereza wavukanye indwara y'insoro zitukura z'amaraso mu gukurana iyi ndwara yahuye n'ingorane nyinshi z'ubuzima aradusangiza ibyo yanyuzemo muri ubu burwayi n'icyo bimusaba buri munsi ngo abeho ubuzima butanga umusaruro Sickle cell is a, a, quite a common illness that affects, according to the Sickle Cell Society, one in four.
Indwara ya sickle cell nk'uko bitangazwa n'umuryango Sickle Cell Society ni indwara ikunze kugaragara cyane aho umwe ku batuye Afurika y'Uburengerazuba bane aba ari uyirwaye n'umwe ku birabura icumi bo mu karere ka Karayibe akaba ayirwaye kuri nge ingeraho ingaruka mu byo nkora byose umunsi ku wundi reka tuvuge ko umubiri w'umuntu muzima utarwaye ukora ku bushobozi bw'ijana ku ijana buri munsi uwanjye ushobora kuba ari mirongo itanu ku ijana nanirwa vuba cyane nkora mu buribwe bukabije ariko byanteye kurushaho kwihangana kandi numvira umubiri wanjye nkafata akanya nkaruhuka mu byo nkora nanirwa vuba cyane nk'uko nawe ubyumva bisaba rero ko nkora ku muvuduko muto umunsi wose n'icyumweru cyose ingorane ikomeye cyane yo kubana n'indwara ya sikoseri ni uko yihishira cyane nshingiye ku byo nyuramo ntabwo ingaragaraho abantu benshi iyo bandebye ntibahita babimenya ko ingiraho ingaruka buri munsi nkasanga rero kugera ku rwego abandi bantu babasha kukumva ubu ari byo mbona bigoye cyane kuri ubu maze igihe kinini ku buvuzi bwo kumpindurira amaraso uko ibyo bikorwa bafata amaraso nko ku kigero kiri hagati ya mirongo itandatu na mirongo irindwi ku ijana bakakuvomamo hanyuma bakaguteramo ayandi mashya yavuye mu batanga amaraso ibyo ni ibintu nkora buri kwezi kandi byamfashije gukomeza kubaho mu buryo bwanjye ikindi uba ufite imiti uhoraho ufata buri munsi kandi niyo waba wifuza kubyara umwana sinibwira ko kuba urwaye sikoseri byakubera imbogamizi yo kubikora ntekereza ko icyo uba ugomba gukora ari ukumvira umubiri wawe ukumva imbaraga ufite uko zingana ukamenya icyo ubashije gukora kubera ko uko byamera kose umwana wawe niba uza mbere y'ibindi ugomba rero kwiyitaho rwose ugakora uko ushoboye ku buryo ubuzima bwawe buba ku rwego rwo hejuru rushoboka ku buryo ubasha kwita ku byo umwana wawe akeneye si igisebo abantu benshi muri afurika bafata indwara ya sikoseri nk'igisebo kandi siko biri rwose si indwara yakubuza gushakana n'uyirwaye ibyo ari byo byose icy'ingenzi n'ubwo wifuza gushakana n'uwo wumva wishimiye kubana nawe menya uburyo ishobora kukugiraho ingaruka uburyo ishobora kugira ingaruka ku mahitamo yawe ari imbere waba uhisemo kubyara cyangwa kutabyara ariko byose birashoboka wowe iyiteho kandi wumvire umubiri wawe mbere ya byose
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
urugendo rwo kujya ku mupaka ni rurerure gamani yaba yari n'umushoferi urimo kugenda gahoro ariko njye nakomeje kumwitegereza kuva twahaguruka afite ikintu kitagenda pe cyangwa ingira mu bururu sinabivuze bamwe ntabwo ari muzima du ngabona atagiye guhagarara bakiriya munyehanganire gato nsohoke kugira ngo mfata akayaga gato sufe ubaye iki umuramada ntabwo bikomeye cyane nakurukamo iminota mike bitabishyira
ariko buri icyo utabona ni ikimata nkurahiye ko uyu mushoferi nta kibazo cy'uburwayi afite ntabwo ubona ko yasinze yanyweye namwitegereje rwose ibyo bibwiwe n'ibyo uwo mvamada we fata ko mbizi rwose umushoferi yagasomye pe nunabishaka dushyireho intego sinumva rero impamvu namufitiye kuba ntiturinda gupinga mugabo ikibazo aho kiri hose kiraza kugira ingaruka ku urugendo rwacu je nibaza rero ko byiza twamufasha uri kuravuga je ariko madamu we ntiwamwitegereje ngo umenye aho akomoka ubu niwe muntu wenyine hano muri aka karere utazi ibivugwa kuri aba bantu bakomoka muri seruganda ni abantu bamamaye ariko nabi ni abantu b'abanywi bose kandi ni ibintu bitangira no mu bwana bwabo ndabibona ko shoferi atameze neza mugabo kuva ku ntango yamya dutwara neza je rero sinibaza yuko aborewe eh kwanza aragarutse
seruganda rwose ngewe wamereze kwa gacupa k'amazi akako ngaha
we barenyowe barenyo urakoze
dawuda amba ntabivuga mada uyu muntu nta kindi arwaye uretse ubusinzi uzi ko buriya yaba asomye ku yindi nzoga nta kibazo ari kugira none asomye ku mazi none ndebera ibibaye iwabo ngo inzoga zivurwa n'izindi gezaho ariko tujye tuvuze kuri mada kwibasira uyu mushoferi ibi bintu byo gufata abantu bose b'akarere kamwe ukabashyira mu gatebo kamwe ni ukuvuga ko abaseruganda bose ari mborego sinjye ubashyiramo niba bishyizemo gushikaho uje wanga kumufasha afise ikibazo nafashe umusinzi ngewe kimwe mu bintu biranga abantu ba seruganda ni uko bose ari utuzizi ubu rero ntibirinjira mu bwonko bwawe yuko uyu mushoferi ntiyabandanya kugira izi ngorane na twebwe tudashobora kubandanya urugendo nyine niyo mpamvu ngewe ntashobora kwishora mu byago mbireba kuko niyo twakomezanya muri ino modoka sha ndahamya ko tutagera amahoro dutwawe n'umusinzi umeze gutya mpereza sakoshi yanjye mbiswa nigere gushaka indi modoka da kandi ntabwo ndi buyibure nta gahunda mfitanye n'urupfu uyu munsi
mureka agende ni uburenganzira bwiwe twakomezaho urugendo tutari kumwe nawe katwegendere n'ubundi none shofe wumva gute wumva umerewe neza ubona dushobora kubandanya urugendo nta kibazo ntabwo ari cyane cyane ariko umbabarire akenshi bijya bimaho urumva cyane cyane imvura itwaye urugendo rurerure bijya bimbaho cyane akenshi hari tunijya netwaza ariko sinzi ubu ahantu natutaye
kumbe nicyo kibazo ufise erega nanjye ndabizi najye bihora binshikira reka ndabe neza je ndazi yuko mfise utwo tunini mu isakoshi ngutu akira
nuba turaza kumfasha mada reka imvura irande burungirungi ko urakoze cyane kuba tukihaguruka n'ubu isiseme yashyize ubu ngubu urakoze gushima nabyo byari kunshikira kandi nawe ukamfasha uraraba ugende buke bukuru uriya mugabo ari imbere ibyo mbona umwega ariko araduhagarika oya ni wa wundi twari kumwe nawe hari umunuza muri tagisi ni wo muhumuro ni we pe
asha mbona umenga ntibyagenze uko yabitegekanye
ariko niwe wishyuyemo kuva muri tagisi akagenda ariko ni ubushake bwiwe niwe yahisemo kwegende nta muntu n'umwe yamwirukanye ingana ahagarika imodoka yose irenganye kandi nta n'umwe ariko arahagarara ngo amutware ewe jewe ateye ikigongo ingana yuzuye ibyuyu mubiri wose n'uburuhe bwamwishe mweyorera akomeze ye yemera n'ibintu wavuze hano kari ku baseruganda ntabwo nzongera no kumutwara muri tagisi yanjye yo nizere basi ko yakuyemo n'isomo cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
ni hano dusoreje aya makuru yo kuri uyu mugoroba hamwe n'abamfashije kuyategura tubashimiye kuba mwaduteze amatwi umugoroba mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana